iyo mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni fideni niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu aloyesi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli n'abaduteze amatwi muri aka kanya turahera kuyavugwa muri afurika leta ya burkina faso yavuze ejo ku munsi w'imana ko yishe abakora iterabwoba bashika kuri mirongo itatu yongera ifatamwo amajana atatu ni mu bikorwa bya gisirikare byabereye ku rubibe ico gihugu gihana na cote d'ivoire ghana hamwe na togo mu ndwi iheze umushikiranganji wa burkina faso ajejwe umutekano maxime kone yabwiye abamenyeshamakuru ko ivyo bitero vyabaye hagati y'amatariki ya mirongo ibiri n'imwe na mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi na kumwe kurangiye vyarimwo abasirikare bashika ibihumbi bitandatu bava muri ivyo bihugu bine barungitswe kugwanya abakora iterabwoba ibigwanisho bicira umuriro mirongo itanu na bitatu amasasu atari make imodokari ijana na mirongo itanu hamwe n'amapikipiki vyarafashwe kone avuga ko muri burkina faso honyene amakambi atanu y'abo bakora iterabwoba yasambuwe ariko umutegetsi ntiyavuze nimba hari abafuye ku ruhande rw'inteko za leta hamwe n'ibyo bihugu bafatikanije muri ibyo bitero leta ya kenya yaremeje itegeko rishasha riha uburenganzira bwo kwiga hamwe no gukora ku mpunzi zingana hafi igice c'umuriyoni ziri mu makambi y'impunzi muri ico gihugu ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hsr ryarashimye iyo ngingo ya leta ya kenya umuvugizi waryo muri kenya eugene bium avuga ko ibi bizotuma impunzi ziyumvamwo ko zihabwa agaciro mu rugo rwabo rushasha muri kenya iri tegeko rishasha rije mu gihe mu mwaka uza ariho kenya itegekanya kugara amakambi abiri manini y'impunzi ahaye indaro izirenga ibihumbi amajana ane ziva mu bihugu bya somaliya hamwe na sudani y'ubumanuko tukiri muri afurika etiyopiya yagiriza urubuga ngurukana makuru twitter guhagarika amakonte y'abashigikiye leta bacisha kuri urwo rubuga amabi akorwa n'abaroberi bo mu ntara ya tigre umuvugizi wa leta birene seyum yabivuze ejo ku munsi wa kabiri urubuga twitter rwarakoreshejwe cyane n'umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abi ahmed ndetse n'abarwanya leta bo mu hari tplf mu gukokeza no kwamamaza ko batsinze ku rubuga rw'intambara abasirikare ba etiyopiya hamwe n'aba eritrea baragirijwe akatari k'ubwicanyi k'ivunga hamwe no gufata abakenyezi ku nguvu muri tigre mu bihe vya vuba bihitiye naho umuhari tplf nawo waragirijwe ibyaha bisa n'ivyo mu migwano yabereye mu ntara za afar hamwe na amuhara muyavugwa mu yandi makungu hano muri leta z'ubumwe za amerika abategetsi bavuga ko umunyeshuri w'imyaka cumi n'itanu yarashe akoresheje inkoho yica bagenzi be batatu akomeretsa abandi batandatu barimwo umwigisha ibi byabaye ku muhingamo w'ejo ku munsi wa kabiri ku ishuri ryisumbuye muri leta ya michigane ni muri leta z'ubumwe za amerika abategetsi bavuga ko bafashe ukwekwa ko ubwo bwicanyi bongera bafata n'inkoho yo mu bwoko bwa pisitore yakoresheje ariko ntibashotse bavuga amazina y'abafuye hamwe n'abakomeretse abatalibani bari ku butegetsi muri afghanistan hamwe na leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kabiri barasozereye inama y'iminsi ibiri yariko irabahuza muri katari ubutegetsi bwa afghanistan bwavuze ko intumwa zabwo zasavye abategetsi ba amerika kurekura amatungo ya afghanistan afatiwe mu mabanki mpuzamakungu no mu bindi bihugu hamwe no kubakurako ibihano ibi biganiro vyabaye mu gihe amashyirahamwe y'abagiraneza hamwe n'abatanga imfashanyo basaba kongereza izo mfashanyo zihabwa afghanistan ni mu gihe kandi ishyirahamwe mpuzamakungu oni rivuga ko icya kabiri cy'abanyagihugu muri afghanistan bahanzwe n'ikibazo cy'inzara muri ibi bihe by'imbeho leta z'ubumwe za amerika ariko ntaco yashimye kuvuga mu byavuye muri ibyo biganiro
urakoze aroyisi bigira imana kudushikiriza ayo makuru ubwoko bw'umugera wa korona bwiswe Omicron bwamenyekanye ubwa mbere muri Afurika y'Epfo bubandanya gutera impungenge zikomeye mu makungu yamara abategetsi b'icyo gihugu n'abashakashatsi mu gisata c'amagara y'abantu babandanya kuvuga ko amakungu yatwariye hejuru ku vyerekeye ubwo bwoko bwa Omicron icyo batubwira nta n'umwe azi ukuntu iyo virusi imeze muri iyi minsi nicyo gituma rero tubona ko ibyo bihugu byihuse gufatira ibyo bihano ibihugu byino byo muri afurika ositarale afurika y'epfo na libiya na za botswana uyu ni dr christian vyamungu muganga yanonosoye ivyerekeye abantu bibagisha barondera ubwiza bwo ku mubiri kurushiriza amaze igihe kinini akorera uwo mwuga wiwe mu gihugu ca afurika y'epfo mu burundi bamwe mu borozi b'inka ntibakiriye neza ingingo yafashwe na leta isaba umworozi wese kororera mu ruhongore amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'u rwanda yatanguye igikorwa cyo gutanga doze ya gatatu y'urucanco rwo kwikingira covid 19 ico gikorwa catanguriye mu bakora mu gisata c'amagara y'abantu n'abarengeje imyaka 50 y'amavuko ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu asumta kaboyi ari kigali iyi gahunda yatangiriye mu bakora mu rwego rw'ubuzima n'abarengeje imyaka 50 y'amavuko ku munsi wa mbere w'iki gikorwa wasangaga abaturage bataramenya ibyabaye ijwi rya amerika ryageze mu kigo nderabuzima cya bumbogo mu murenge wa bumbogo mu karere ka gasabo ni mu mujyi wa kigali risanga benshi mu bo bireba bagaragaza ko badasobanukiwe iyi gahunda gukingira covid cumi n'icyenda byari bikomeje ariko hakingirwa abafata doze ya kabiri kuri doze ya gatatu yatangijwe kuri uyu wa kabiri madamu benihirwe alexia umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya bumbogo asobanura ko batangiye bati kuko babanje gutegereza amabwiriza kuri iyi saha nta muntu twari twakingira doze ya gatatu ariko ngira ngo byatewe n'uko amabwiriza asa nkaho yatugezeho atinze ariko amabwiriza twamaze kuyabona n'inkingo turazifite tugiye gukingira moderna umuntu byibura umaze amezi atandatu ahawe doze ya kabiri abantu dutangiriraho ni abakozi bakora kwa muganga abandi ni abantu bakuze bafite imyaka mirongo itanu gusubiza hejuru abandi ni abantu bafite imyaka mirongo itatu gusubiza hejuru ariko bafite ikibazo cy'uburwayi bazi ya diyabete umuvuduko w'amaraso ubuse muratera urwo umuntu yatewe mbere amabwiriza bababwiye ko bimeze bite moderna isa nkaho ije vuba ubu rero batanze uburenganzira ko tuyitanga kuri doze ya gatatu ku bantu bahawe fayiza na sitarazeneka doze ya gatatu y'urukingo rwa covid cumi n'icyenda izatangwa mu byiciro by'abakuze bafite imyaka mirongo itanu kuzamura abafite imyaka iri hagati ya mirongo itatu na mirongo ine n'icyenda ariko babana n'uburwayi budakira nka diyabete umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zidakira ndetse n'abaganga usibye abakozi bo kwa muganga bari basanzwe baje mu kazi abaturage basanzwe babumbogo bavugwa mu byiciro bigomba gukingirwa bo batangaza ko batigeze bamenyeshwa iyi gahunda aba ni bamwe ijwi rya amerika ryasanze ku misozi y'iwabo bibereye mu mirimo isanzwe ntabwo baraduha umunsi ntabwo baratubwira ngo tujye kwikingiza dufite mirongo itanu n'itatu ko n'umuyobozi w'umudugudu usa atabitubwiye ntabwo twabimenye uyu munsi babakingiye simbizi ni urukingo rwa gatatu rwa gatatu urwa gatatu simbizi rwa gatatu ntabwo ntabyo mbizi iza mbere ntacyo zantwaye niba n'urwo rero ari rwiza simbizi nubwo byagaragaraga ko hari benshi mu baturage bataramenya iby'uru rukingo hari abandi bazaga ku kigo nderabuzima bafite izindi gahunda bagasobanurirwa iby'uru rukingo bagahita basaba kuruhabwa ijwi rya amerika ryavuganye n'abamaze gukingirwa batangaza ko rutabateye ubwoba kuko atari ubwa mbere baruhawe ko rwumvishe nk'iyo izisanzwe n'ubundi nta giteye ubwoba gihari iyo ubu ngiye kwicara ngiye kwicara nanjye ya minota cumi n'itanu nishira ndabona njye mu kazi barangije gukingira wowe wumva isi bimeze bite nkoresha nta kibazo nshima imana nta bwana nari mfite numva nta kibazo ubwa mbere nyine kuko byabaga ari ubwa mbere twumvaga ari ikibazo umuntu adasobanukiwe ariko wamajije kuruntera numvise nta kibazo nta bwoba kuko numvaga nta kibazo barangije kunkingira ndamfasha akanya cumi n'itanu nyiruhuka hanyuma mpite nitahira minisiteri y'ubuzima itangaza ko urukingo rwa gatatu rutangwa nyuma y'amezi atandatu iminsi ijana na mirongo inani umuntu amaze gukingirwa byuzuye ahawe doze ebyiri ku nkingo zikenewe guterwa kabiri na doze imwe ku rukingo rusaba guterwa inshuro imwe minisiteri y'ubuzima ivuga ko ari mu rwego rwo gushimangira ubudahangarwa bw'umubiri nyuma y'aho havugiwe ubundi bwoko bushya bwa covid cumi n'icyenda buzwi ku izina rya omikro imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima ya buri munsi igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu miliyoni eshanu magana cyenda mirongo itandatu na bane na magana atanu mirongo itandatu n'umunani aribo bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo mu gihe abagera kuri miliyoni eshatu magana atatu mirongo inani na batanu magana cyenda mirongo itandatu n'umunani aribo bamaze guhabwa doze zombi imibare y'abahawe doze ya gatatu y'urukingo rwa covid cumi n'icyenda yo ntiratangazwa kuko iki gikorwa cyatangiye kuri uyu wa kabiri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderese ni voa radiyo yacu
ubwoko bw'umugera wa korona bwiswe omicron bwamenyekanye ubwa mbere muri afurika y'epfo bubandanya gutera impungenge zikomeye mu makungu yamara abategetsi b'icyo gihugu n'abashakashatsi mu gisata c'amagara y'abantu babandanya kuvuga ko amakungu yatwariye hejuru ku vyerekeye ubwo bwoko bwa omicron batangaza ko ibimenyetso bihari muri iki gihe vy'ubwo bwoko bw'umugera wa korona vyerekana ko ingaruka zabwo atari mbi cane navuganye na dr christian vyamungu yanonosoye ivyerekeye abantu bibagisha barondera ubwiza ku mubiri kurushiriza amaze igihe kirekire akorera muri afurika y'epfo y'epfo aravuga ukugene abona ibintu vyifashe muri iki gihe muri afurika y'epfo ku vyerekeye ubwo bwoko bushasha bw'uwo mugera wa korona uko tubibona ngaha twebwe nta na kimwe tubona cyahindutse nko mu bitaro n'abarwayi byariyongera cyane mu bihe byari biheze twebwe mu bitaro hose aho turi turabaya dukora neza uko bishobotse kandi tugerageza no kuronka amakuru ava mu malaboratwari ashinzwe kuraba ibintu by'amavirisi nyine muri iyi minsi nyine cyo bavuze nuko babonye ko iyi virisi yahinduka irahindura kubu iba imeze kugira ngo ishobore gukwepa abasoda bo mu mubiri bageze gukingira umubiri mugabo icyo batubwira nta n'umwe azi ukuntu iyo virisi imeze muri iyi minsi nicyo gituma rero tubona ko ibyo bihugu byihuse gufatira ibyo bihano ibihugu byino byo muri afurika ositarale na afurika y'epfo namibiya na za botswana urumva ni uko gusa bagize inzego bita panike nyinshi gushiko n'ubwo turarindiriye gusa ku bushakashatsi ku vyerekeye amagara y'abantu ngaha muri afurika y'epfo abaganga bakomakomeye bari muri ubwo bushakashatsi nikiye bamaze gutangaza gushika ubu kugira bashobore guhumuriza nk'ayo makungu afise impungenge zikomeye cyane ku bijanye n'ivyo bamaze gutora ku vyerekeye ubwo bwoko abashakashatsi baguma bahumuriza amakuru bababwira ko batongera impungenge ariko iyo virisi nk'uko navuze abantu bafite amasentome agereranije nta bukare bw'iyi virisi turabona icyo baguma babwira abantu nuko nyine bahimiriza abantu kugira baze kwicambagisha kandi no gukaraba mu maboko hamwe no kugira ibyo bita social distancing kugira umuntu ntibagire kwegerana cyane mu gihe abantu benshi bakigonanwa ni mu bihugu bitandukanye no mu bihugu biteye imbere gufata izo nshandago ibintu nk'ibyo guhindagurika ku ubwoko bw'umugera wa covid cumi n'icyenda buzobandanya buba nikiye ku bwanyu nk'abaganga canke mubona cokogwa kugira ngo ico kiza kigwanywe bikomeye naho kitozimangana mugabo uh, bishobore kugira ingaruka ziboneka ibintu nk'ibi ntibibe aho uh, haduka imigera nk'iyo nka omicron bigatuma haba izo mpungenge cane mu makungu ingingo zindi zo gusubira kugabanya ingendo zikorwa mu bihugu iyo migera kubwo kuba bwadutsemwo bigabanuka bikenewe gukorwa nuko amavaksin yotangwa hose mu bihugu bya afurika byinshi amavaksin ntaragera ibincandago n'izirashikaho nyinshi urabona ibihugu byinshi byo bijya bitunze n'ibyafashe b'incandago nyinshi amavaksin barayigungana ibihugu bya afurika bivuga ati no reka twese dusangire ko kino kiza gifashe twese urumva iyo niyo ntambwe ya mbere kugira ngo abantu bagere vaksin bose abantu benshi kugira ngo tugire icyo bita iminite ya kominote yose hama abantu bazaguma babandanya bagira ubuhinga bukondera kwiga umugera wa covid ukuntu wifashe n'ukuntu ugerageza kugira ngo ukwepe abasoda bo mu magara yacu bageze kudukingira icyo bita mitasiyo niwe ihindura ukuntu yitwara kugira ngo umubiri ntuwibone kandi utegeze gufata bijya duserire two mu mazuru no mu mahaha birengeje urugero abantu bategereza nyine kugira bijya byo kubona gukaraba no kugerageza kwevita kugira mu magurupe menshi abantu bari kumwe muri make cyane mu kurangiza muribaza ko mu minsi iri imbere ukuri kuzoba kumaze kuja hanze muri izo mpungenge zikomeye ziriko zirekanwa n'amakungu zigashobora kugabanuka ubona ko ari ubundi bwoko bushobora kuba budakomeye ku buryo bwonanirana ku ncansho ziriho bukakwepa n'abo basirikare b'umurimo ariko muravuga muribaza mu minsi iri imbere amakuru menshi azoba yamenyekanye kuri ubwo bwoko turabyibaza kandi turabyibaza ko bizoshoboka kuboneka ko uko iminsi igenda irahera niko abantu baguma twiga tukamenya umugera ukuntu wifashe kandi bibaza ko amakungu yose azogera aho nayo bisubira ko bakabona ko ibihano bafatiye bino bihugu atari byo ko ibirisi ari cekimwe n'izindi kandi babone ko icyo bavuga ni uko tuzobananya tubana n'iyi virisi nka kurya tuya virisi ya giripe igumeza ko amasezo aguma ahinduka turabashimiye cyane murakoze murakoze nawe
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu burundi bamwe mu borozi b'inka ntibakiriye neza ingingo yafashwe na leta isaba umworozi wese kororera mu ruhongore mu ntara ya bururi bamwe mu borozi bavuga ko batashoboye kwitegura uko bikwiye bagasaba kongerwa igihe n'inkuru y'ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muyishyikirizwa na desire hatungimana iriko iraborogera mu nzu bafise ico bayihana umenga bariko batera icumu ngaha mu mutima uwo ni umwe mu borozi b'inka mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'igihugu atarumva neza umugambi wa leta wo kororera ibitungwa mu ruhongore washyizwe mu ngiro kuva ku igenekerezo rya kane gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kuva iyo ngingo rero ishyizwe mu ngiro ni umubabaro udasanzwe ku borozi bamwe bamwe babona ko inka zabo zigiye kwicwa n'inzara mu bintu byambabaje gusumba ibindi ni uko inka zanjye ziguma mu nzu iyo iyi ngiyi iriko iraborogera mu nzu umenga bariko batera icumu ngaha mu mutima iboroga ntafise ico ndayihana nifatiye ko akarorero ndabona ko umenga ibyo bintu n'amananitse inka kuzuguranira mu nzu mbona umenga ni ikibazo kitoroshe cyane nk'ubu honyine birinda binanirana urabona nk'ubu tuvuye mu gihe cy'iki inka zirashobora kukugora ukabura ubwatsi uziha ari amezi abiri cyangwa ukwezi kumwe gusa kw'iki none nk'ubu umuntu agiye kuzugarana ikiringo tutazi kanaka nimba ari imyaka n'imyaka turabona ko bitazokoroha hari n'abandi borozi b'inka n'ibindi bitungwa bo muri iyo ntara nyene babona ko harimo akarusho ko gutungira ibitungwa mu ruhongore barizeye ko uko iminsi igenda bazoza baramenyera n'aho umuhini mushasha utera amabavu ikintu iyo kikije ari gishasha kiratera imisuhero n'ingorane ariko turabona neza ko tuzosanga bidafitiye akamaro turiko turarishira mu ngero nyene
kuvuga ko rakarashu n'umwanya mutoya biragoye kuvuga mugabo ikintu bagize ni uko barekuye abantu bagashobora kuragira iwabo bakazitira ico n'akantu gatoya borohereje abantu abantu rero bariko barazitira ku mitumba yabo ufise iwe akazitira uhafise hari akarusho kwari gutungira mu ruhongore kuko ntikikubuzaniye ibuja ntikikubuzaniye icyo wikorera ariko ni uko baduhaye umwanya muto wo kuzirimira kandi byari byiza kororera mu ruhongore bamwe muri abo borozi basaba leta y'u Burundi gusubiramwo iyo ngingo ikabongera ikindi kiringo cyo kwitegura kugira uwo mugambi uranguke neza aborozi bakabona ko habaye ugusamara kw'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi batanze icegeranyo kitari cyo c'ingene aborozi biteguriye uwo mugambi ni byiza kubahiriza imigambi ya leta mugabo kandi hajeho n'abantu baraba ku mutumba ku mutumba mbega ubwatsi burakwiye mbega byogenda gute mbega tworeka ubwatsi bukabanza bugakura umugambi mu bisanzwe ntiwari mubi ubwo abantu ntibiteguye bikwiye ugasanga abantu benshi batarari mu bwatsi n'abariko baraburima bariko barurima ubu ntiburakura iyo waba utanze ikindi gihe w'umwaka cyangwa imyaka ibiri kugira abantu bitegure bikwiye umushingamateka yatowe mu ntara ya bururi arakurira inkoni ku gishitsi abanyagihugu bo muri iyo ntara ko atakiringo kizongerwa akaba ari inyishu y'ikibazo yahawe mu nama nshingamateka inyuma yo kubariza abaserukira ibijanye n'uko ico kiringo cokongerezwa twebwe tukikibaza hariya mu nama nkenguzamateka inyishu bampaye bagize bati n'iyo myaka itatu twongeyeko twayongeyeko kubera bisabwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka bavuka mu ntara ya bururi ico kibazo rero cama gituruka ibururi gisubiza inyuma ingingo z'igihugu ico kintu nimugishire mu ngiro kuko iyo myaka itatu twayibongeye kubera aho mwashize imbere bari babisabye none rero banyabururi dutahure nk'uko abandi batahuye tubifate nk'amakuko iteko ry'umukuru w'igihugu ryarasinywe kandi bibaza ko ari ntabanduka icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka urwego rwatoye narwo nyene iryo tegeko asaba aborozi b'ibitungwa bo mu ntara ya bururi mbere n'abo mu gihugu cose bagikwega amaguru gushira mu ngiro iyo ngingo kuko ari ntabanduka nayo indongozi zihamagarirwa kubandanya guhimiriza abo barongoye kugira umugambi uje mu ngiro hariho bamwe bamwe bagitera igere bakavuga bati nyabuna ibitungwa byacu nta bwatsi dufise bwo kubiha iryo tegeko ukaca umenga ntihari bwagere yuko rijya mu ngiro nicyo gituma rero indongozi muhimirize uwo mugambi uje mu ngiro baratubwiye yuko hariho bamwe mu ndongozi babyifashemo nabi batigeze bahimiriza aborozi gukomeza ibitungwa byabo kuko nabo nyene bari babifise bashize ibiti mu matwi barazibira ariko ni umugambi wa leta ntusubira inyuma iryo tegeko rishinga ko ibitungwa bigaburirirwa mu mpongore ryizwe ryongera ryemezwa n'inama nshingamateka y'u Burundi ku igenekerezo rya cumi na gatandatu myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ritowe n'abashingamateka ijana na batanu umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihe yasabye ko ryobangirwa rigashyirwa mu ngiro inyuma y'imyaka itatu aborozi bamaze kwitegura ni ukuvuga ku igenekerezo rya kane gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe umujyi wa new york waranduye ishusho y'ikibumbe ya thomas jefferson mu cyumba cy'inama njyanama urwego rushinga amategeko yawo yari ihamaze imyaka hafi magana abiri intandaro ni iyihe jefferson ni uko yari atunze abacakara b'abirabura bivuze iki bifite ubuhe buremere nibyo turebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro amerikana tubanze twibaze thomas jefferson ni muntu ki thomas jefferson ni umwe mu bantu b'imena batumye leta zunze ubumwe za amerika ivuka irigenga kandi irakomera nabo bita ababyeyi b'igihugu the founding fathers mu cyongereza niwe wanditse itangazo ry'ubwigenge bw'igihugu declaration of independence mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu yabaye ambasaderi wa kabiri ari ku rwego rwa minisitiri wa leta zunze ubumwe za amerika mu bufaransa guhera mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na gatanu kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na gatatu thomas jefferson yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika nyuma yaho yabaye visi perezida w'igihugu kuva mu gihumbi magana arindwi mirongo cyenda na karindwi kugera mu gihumbi magana umunani na rimwe guhera muri uwo mwaka w'igihumbi magana umunani na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani n'icyenda yabaye perezida wa gatatu wa leta zunze ubumwe za amerika manda ebyiri jefferson yari umwe mu bantu bakomeye cyane ku bwigenge n'ubwisanzure bwa muntu yanditse mu itangazo ry'ubwigenge bwa leta zunze ubumwe za amerika ko abantu bose baremwe bareshya nyamara yari atunze abacakara b'abirabura barenga magana atandatu icyo gihe kugira abacakara bangana gutya byari ikimenyetso cy'ubukungu buhambaye mbere yo kwitaba imana yahaye ubwigenge bake cyane muri bo abandi bose bagurishwa nyuma y'urupfu rwe urubuga history akadomo com rwazobereye mu by'amateka ya leta zunze ubumwe za amerika rutubwira ko jefferson yemeraga akabivuga no ku mugaragaro ko abirabura baremanywe ubwenge buri hasi y'ubw'abazungu kandi ko abazungu n'abirabura badashobora kubana mu buringanire ubwo ari bwo bwose ijwi rya amerika thomas jefferson yitabye imana mu gihumbi magana umunani na makumyabiri na gatandatu hashize imyaka irindwi ni ukuvuga rero mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu na gatatu umujyi wa new york ari nawo wa mbere mu bunini mu gihugu cyose washinze ishusho ye y'ikibumbe ahagaze ifite metero ebyiri zirenga mu cyumba cy'inama njyanama yawo ariko uko imyaka yagiye isimburana abaturage babyinubiraga bagendaga baba benshi kurushaho byakajije umurego cyane cyane nyuma y'urupfu rw'umwirabura george floyd wishwe n'umupolisi w'umuzungu mu kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri mu kwezi kwa gatandatu kwakurikiyeho mu bihumbi bibiri na makumyabiri nyine perezida w'inama njyanama y'umujyi wa new york na bamwe mu bayobozi b'amatsinda atandukanye yayo bandikiye ibaruwa imwe meya bamubwira ko ishusho ya perezida wa gatatu wa leta zunze ubumwe za amerika wari utunze abacakara ibabangamiye bamubwiraga ko igomba kuranduka kuko kuri bo ihora yibutsa amabi yakorewe abirabura byarakomeje birakururana noneho rero mu kwezi kwa cumi gushize abagize njyanama y'umujyi wa new york baratora bose bemeza ko iyi shusho ya jefferson igomba kuva mu cyumba cyayo nibwo rero koko mu kwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe umujyi wa new york waranduye ishusho ya thomas jefferson perezida wa gatatu wa leta zunze ubumwe za amerika mu cyumba cya njyanama yawo wayihaye inzu iranga amateka y'umujyi wa new york by'umwihariko n'aya leta zunze ubumwe muri rusange mu by'ukuri umurage wa thomas jefferson wo gutunga abacakara ntuvugwaho rumwe mu gihugu hose usibye mu mujyi wa new york nyine amashusho ye arimo ararandurwa n'ahandi twavuga nko muri leta za oregon na georgia umujyi we bwite yari atuyemo wa charlottesville muri leta ya virginia wahagaritse kwizihiza nka konji itariki y'isabukuru y'amavuko ye nyamara rero hariho n'abandi bantu bumva ko ibi byose bidakwiye nka professeur david gridberg wigisha amateka muri kaminuza rugers muri leta ya new jersey amashusho ya jefferson ntiyabayeho mu rwego rwo gukuririza umuntu wari utunze abacakara ahubwo yakozwe kubera ko jefferson ari umwe mu bantu b'imena bakomeye batekereje demokarasi n'uburinganire mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ariko kandi umurage wa thomas jefferson wo gutunga abacakara ni n'urugero rw'ukuntu abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika batangiye gusomesha andi madorerwamo amateka yabo batavugaho rumwe by'umwihariko gutinyuka amateka y'ababyeyi b'igihugu bahorana icyubahiro cy'indakoreka nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niyo bigarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi rya amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge makuru nyakuri ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika